iyi mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamirira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda i kisoro mwiriwe inshuti zacu muri kumwe na fide niyo ngabo n'umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inama y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru bo mu bihugu mirongo ibiri bitunze n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi ntibashoboye kumvikana ku itangazo risozera iyo nama yabo yabereye mu gisagara ca cape town muri afurika y'epfo hagati y'itariki ya mirongo ibiri na gatandatu n'iya mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu inshamake y'iryo tangazo yanditswe na afurika y'epfo yakiye iyo nama yashimikiye ku vyerekeye kurwanya ukwiyugarana kw'ibihugu mu vyerekeye ubutunzi n'ubudandaji iyo nama yabaye mu gihe ibihugu bimwe bimwe vy'ibihangange biri mu leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza vyahagaritse canke vyagabanije imfashanyo bitanga mu makungu umushikiranganji ajejwe ikigega wa afurika y'epfo enoke gondogwana yavuze ko atanejerejwe nuko iyo nama yananiwe gusohora itangazo rihuriweko n'ibihugu byose bigize umugwi mirongo ibiri wa G20 inama y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abayobozi b'amabanki makuru b'ibihugu bigize umugwi G20 yaranzwe no kutayitaba kw'abashikiranganji bajejwe ikigega b'ibihugu vya leta zunze ubumwe za Amerika Ubushinwa Ubuhindi Canada n'Ubuyapani iyo nama yabaye kandi mu gihe abandanya kuba ukutumvikana ku vyerekeye politike n'ubucuruzi intambara ibera muri Ukraine n'uburyo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kuba abategetsi bari muri iyo nama batashoboye kumvikana ku itangazo risozera bivuze iki akamaro k'inama nk'izo ni akahe cane cane ku vyerekeye umugabane wa Afurika nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye umushingantahe Zenoni Chainzi umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo vyerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara ca Toronto mu gihugu ca Canada aratubwira ko yibaza ku kamaro k'inama z'umugwi G20 bifatiye ku iherutse kubera muri Afurika y'Epfo mutumire ndabaramukije amahoro neza fidele iyi nama iheruka y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru y'ibihugu bigize umugwi G20 yabereye mu gihugu ca Afrika y'Epfo muri iki gihe arico kiyoboye uwo mugwi G20 mm, itashoboye kumvikana ku itangazo risozera ku bwanyu bivuze iki bivuze ibintu bitari bike ariko imbere yo kushikira k'uwo musozo bari gusohora tubanze turabe abayitavye n'abatayitavye abatayitavye ni ibihangange ku isi amerika ubushinwa ubuhindi n'ibindi bihangange ni buyapani ni ibihangange ku isi cyane cyane mu byerekeye imigenderanire yabyo yo guhanahana ibidandazwa nibo bateye imbere kurusha ibindi byose ku isi kandi ntibitabye iyo nama icyo ni cyo cya mbere ku bwanjye gikomeye abatitabye ni kuki batitabye basanze kuri bo iyo nama kumbure atacyo yobungura kuko iwabo icyo bunguka nicyo kimuri nicyo kibamurikira icyo bakora none rero bakuru bakuru ibihangange birongoye muri ibi by'ubuhanahane bw'ibidandazwa ntibitavye icyo nicyo cya mbere ku bwanjye gikomeye icya kabiri abayitavye abayitavye nabo ntibumvikanye kandi bayitavye kandi bayitabiriye kandi kumbure umuntu agira ati abo o bayitabiriye baraza kwiyumvira kujya hamwe kwiyegeranya cyane cyane babonye abasibye siko byagenze rero ntibumvikanye ku ijambo ryo gusozera banze ngezaho Eh, kuba ivyo bihugu naho bitarungitse ababiserukira ku rwego rwo hejuru bararungitse ababiserukira ku rwego rubayabaye hari ico vyoba bivuze ko bakiyiha agaciro i- inama nk'iyo y'umugwi G20 Eh, ku bwanjye mu by'ukuri ntibayitabye kubera ko batayiha agaciro gasa- gakwiye basanze atakamaro kuri bo bati rero naho turi muri yo ntitwosiba rwose ngo tubure n'ubuduserukira ariko uyu tuza kurungika kuduserukira ni umuntu asanzwe w'umutumwa asanzwe mu byo yari ajejwe n'ubundi maze rero ego baje ego bitabye ibihugu byitabye ariko byarungitse abantu bo hasi barungitse ibi bihangange bikuru bikuru bishobora gufata ingingo ibihugu byabarungitse biyikurikiza oya bafashe mu by'ukuri abantu bato bato ukaburerezi niko ndabifata maze rero muri icyo gihe bica bigira ingaruka bica bigira ingaruka kuri kuri abo bitabye kumbure ku rwego rwo hejuru kandi noneho n'abo bitabye ntibumvikanye eshe abitabye ku rwego urwo ari rwo rwose iyo bagira bati umva rero twumvikane tuname rimwe dushinge ingingo imwe dusabe abatari ngaha ko boyikurikiza none urumva nabo byabagoye igora bigora abagabo Ikibazo gikomeye muri iyi nama nkuyemo imbere y'uko mbere turaba twinjira mu mizi icya mbere ni icyo abatayitabye ni ibihangange ku rwego rw'ibihangange ego bitabye kabugu ka gihugu ariko abo barungitse byerekana ko badaha agaciro kanini iyo nama yitabwe mu mu rwego rwa- rwa je mirongo ibiri kuba Afrika y'Epfo ariyo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatanu yakiye uwo mugwi eh, G20 w'ibihugu bitunze biteye imbere n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi kuba ari Afrika y'Epfo yakiye iyo nama ariyo izoba iyoboye uwo mugwi muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hari icyo byoba byagize ku- kubona bamwe muri ibyo bihugu by'ibihangange batarungika abategetsi bo ku rwego rwo hejuru ku bwanyu ego ibyo nabyo rero haca hazamo akari eh, kumbure aho afurika y'epfo hari aho kumbure idahuriza n'igihangange mu bihangange trump uyu arongoye amerika ubu uwo turiko turayaka byatumye afurika y'epfo niyo yarongoye iyi nama maze uyu donald trump arongoye iyo nama ya je mirongo ibiri ubu yagize ati jewe ntawe ndungika muri kiriya gihugu kumuserukira kubera akari gahitiye ejo bundi baratase batase batasiye iki batase kuko afurika y'epfo yahagaze igasaba ko israeli bayifatira ibihano ku rwego rwa mpuzamakungu maze rero kubera imigenderanire umukuru wa wa amerika afitaniye na israeli yaciye atata rwose ndaramafoza umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo amatati rero yabo imbere niyo yatumye niyo yatumye amerika idashaka na gato kugenda muri iyo nama ibyo rero nabyo bikaza byongera ku bindi murabona umushingantahe arongoye amerika ubu avuga ati yewe umuntu umuntu arwanya isirayeli ararwanya yewe twitandukaniye ubucuti budasanzwe na isirayeli ndayishigikiye zoyishigikira kandi niko byamye hanyuma ramafoza nawe akavuga ati twebwe ntidushobora kwemera i- ibyo amerika iri kwirakora politiki yaje yinjiye mu byo kudandaza imigenderanire ya amerika ifitaniye n- n- n- na israel ni ntabanduka ni nkenerwa ni ngombwa ku isi nzima maze afurika y'epfo ikagira iti natwe ntitubyemera umugabo ku wundi ariko afurika y'epfo ntishobora kwigereranya na amerika hanyuma kuba afurika y'epfo yari ifise icyizere mu kwakira iyo nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega bo mu rwi G20 eh, ko yari guremera ibihugu bitunze gukora kurushiriza ku vyerekeye gutorera inyishu ibibazo nka ihindagurika ry'ibihe gufasha ibihugu bikenye mu kuvyoborohereza amadeni gutunganya gushasha inzego mpuzamakungu zitanga amadeni z'amafaranga muri ivyo bibazo byinshi ah, afurika y'epfo arizi ko izobishira imbere bigashobora kumvikanwa ko mu itangazo rya nyuma eh, nk'uko vyibonekeje rero nta mwumvikano wahabaye Ah, mubona ibibazo nk'ivyo bikomeye bihangayishishije bihagaritse umutima amakungu ivyo bihugu bitavyumvikanye ko mubibona gute cane cane uburemere bifise ku bihugu bikenye na cane cane ivyo ku mugabane wa afurika ugize neza cyane kumbaza iki kibazo ni inkoramutima kuri twebwe ku bihugu cyane cyane ibihugu bya afurika ariko tubitegere iyi nama yari ifite e, e, e, afurika y'epfo igira iti twebwe twari twiteguye kugira ngo dushikirize mpuzamakungu ibibazo nka bitatu icya mbere icya mbere na mbere ni ukugerageza gukingira isi isi isi ni- ni- ni- niyo niyo niyo nyubakwa yacu twese turimo dutegerezwa kuyikingira umuntu ari mu nzu yiwe ari hac- ariho harara abana biwe ariho harara abiwe bose ari hazeyo uburaro nu- naho naho ku ziko hanyuma ntahakingire ntaha- ntahafate neza ntahakubure ku buryo atacononekara ku buryo atakintu na kimwe cyonona muri iyo nzu wowe ukaza ari burara ari huze y'uburaro n'uburamuko niho uryama amasaha mirongo a- amasaha angahe ku masaha mirongo ibiri n'ane uy- n'iyo nzu niyo yaku- niyo ya- yakubonye uri u- u- uri uruyoya iyo utegerezwa kuyifata neza iyo nzu yose tubamo twese ibiremwa byose twebwe ibiti ah, byose ibi- ibikoko byose dutegerezwa kubikingira iyo si tukayibamo neza twese hariho rero abagira bati mwebwe ibyo muvuga ntitubyemera muvuga ko hariho i- i- i- amahinguriro menshi ya peteroli akarorero yonona ibinyabuzima twebwe ibyo mubikuremwo twebwe turabandanya umugambi umurindi twamye ko ibyo bitoro tuzo noneho rero tugiye kongereza twive inyuma twive imbere maze ibitoro noneho aba aribyo dushora imbere y'ibindi byose abandi bati nyabura hindura hindura hindura mugiye ku- kuroga isi yose batijyana hiyo uwo ni trump urumva ubundi bari kumwe cya kabiri gufasha amakungu gufasha amakungu ni ukuvuga ku- gush- gushyigikira amashyirahamwe mpuzamakungu yose afasha ari mu rwego urwo ari rwo rwose ari amagara ari ibifungurwa ari ku- kwigisha unesco ari ibintu byose ayo mashyirahamwe yose mpuzamakungu afasha cyane cyane ibihugu biri mu- biri mu majyambere turebe bavuga ati ibyo byarashaje twarafashije bikwiye kuva uno munsi ndetse ntimusubire ntimusubire kubimbwira Eh, kubita oms kubita unesco kubita kuramo buno kandi buno nyene ga bwiza mu mwana w'abantu ngaho rero iyo ni inshuro ya kabiri cya gatatu gufashanya hagati y'ibihugu bi- bitunze n'ibidatunze turabona bavuga ati jewe sinzi aho ufasha utifashije jewe sinshaka gufasha nshaka kudandaza mpaguhe ndifaranga ndaguha irindi ndidorari ndaguha irindi trump ni- avuga ati jewe ndi umudandaza yewe sinaje gufasha abagowe n'abarira n'abarwaye n'abi- n'abatagira icyo barya oya dore naje kudandaza If- idolari kurindi gusa mubimenye mubimenyesha maze rero murumva iyo nama yari yagira iti reka noneho dutere akamo ni akaryo turonse keza Ni- ni- turi muri afurika y'epfo dutere akamo ibihugu dusangiye gupfa no gukira ku isi byirinde kuhonona byirinde ku- ku- ku- gutongana byirinde aka- aka kayabagu bafise ko kwigarurira ubutunzi bwose murakoze naho rero niho ibintu bikomeye biri nicyo gituma Trump na Ramaphosa badashobora kumvikana murakoze Uh, umutumire wacu wundi yari yagize ibibazo twari twagize ibibazo ku telefone ariko twamuronse onesifo minani onesifo minani uh, ukurikiranira hafi ivyerekeye politike uh, ukaba uri mu gisagara ca dubima muri afurika y'epfo wotubwira uko muri rusangi abanyapolitike n'abanyagihugu bakiye eh, irangira ry'inama y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru bo mu gwi G20 aho batashoboye kumvikana eh, ku itangazo risozera iyo nama bavyakiye muri rusange gute abanyapolitike ngaho n'abanyagihugu cyane ku- kudutumira no kutwakira muri kino kiganiro Eh, mu- muri make eh, urabona, eh, ino nama eh, ntiyagenze nk'uko byari bitegekanijwe Eh, kuko eh, aba abaserukizi b'ibihugu byinshi nk'iwe mu gice cya nyuma cy'ibijyanye na finance eh, abantu benshi ntibayitavye bamwe bagiye batumira abandi bantu babaserukira mugabo abantu abateza kuyitaba nyabyo benshi ntibayitavye bamwe bagiye batanga eh, imvo bavuga yuko bafite ibindi bisanzwe bibafatiriye cyane cyane nk'abava mu bihugu biteye imbere ni mu bihugu bya buraya So, ivyo oh, vyara- vyaratumye abanyepolitike eh, bo ngaha muri south africa babibona ukundi kuntu eh, hamwe babibonyemo boycott kuko ari ubwa mbere iyi nama yari ibereye ku mugabane wa afurika Eh, hanyuma abanyagihugu nabo benshi bafatiye benshi ku byo bavuga bashikiriza bafatira uh, baravye ku migenderanire iri hagati ya leta zunze ubumwe eh, za amerika na afurika y'epfo ukuntu imigenderanire eh, yabo iriko igenda itose- eh, itosekara eh, bafasha babona yuko umenga em, eh, hanini hanini nimbo za politike zatumye iyi nama itagenda nk'uko yategereza kugenda nk'uko eh, u- u- uwatanguye kugira icyo ashikiriza imbere yanjye yariko abivuga Eh, hanini hanini hari ibyo batagiye bumvikana ko cyane rwose ku bintu bijyanye n'ihindagurika eh, ry'ikirere rero muri make novuga ati eh, kuba iyi nama eh, batayitaze eh, cyane rwose nk'uko bateza kuyigira ahantu bahurize ku bintu hakaba ni nko kuko gukata amafawundingi ni ukuvuga imfashanyo zatangwa na leta zunze ubumwe za amerika mu mu mu bice bitandukanye eh, nko muri nasiyo zini n'izindi zaza dayiregite kuri afurika y'epfo Eh, ivyo vyaciye bituma eh, eh, bibonekana yuko hazoba ingaruka eh, zitonze kuri afurika y'epfo na cane cane no ku bihugu eh, vya afurika murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise bonaventure uratwumva ego ni ku murongo
uri hehe ndi mu burundi mu ntara ya makamba muri komine mabanda ufise ikibazo canke iciyumviro ubishikirize mfise ikibazo mugishikirize eh, nashaka ku- kubaza kubera iki none ivyo bihugu bikize bitavuye bishika ku mwanzuro nyezina igihe vyari muri afurika y'epfo ku ku kibazo kijanye n'ibi- n'ubukungu murakoze
Eh, mwarangije ego murakoze ndabashimiye yari bonaventure hamwe ngo mwishura onesifo ego eh, arakoze kuri ico kibazo abazize eh, ndibaza yuko hanini hanini ingaruka mbi ibi byose biriko bitera ni uko urabona nko ku bintu bijyanye no guterera mu bibazo bijyanye n'ubutunzi no kugira ngo icyo kibazo kijyanye n'ihindagurika ry'ibirere kuko hanini hanini nicyo iyi nama yari ihagarariye ko n'ukuntu ibihugu byo muri afurika bifite amadeni bifite amadeni banki mondiyale ibyo ruhu byotezurirwa kugira ngo amadeni amwe amwe agende aravaho ayandi agabanirizwe inyungu bategereza kwishyurana njyewe ndibaza yuko hanini hanini urabona ko nko ku mugabane w'uburayi bivanye n'intambara ziri ziri hagati y'uburusiya na ikirere byaciye bituma fokasi ni ukuvuga umwanya munini byabonekanye n'uko bariko bawushyira kuri iriya ntambara bazi nko ku mugabane w'uburaya ubu babona yuko umenga kubera bari bafatikanije n'urugamba na leta zunze ubumwe za amerika kuvaho intwaro zihindukiye muri leta zunze ubumwe za amerika kandi leta zunze ubumwe za amerika nizo zari zifite uruhara runini ku bintu bijyanye n'ubutunzi mu guterera mu bisata byinshi kugira ngo ibintu imigande y'iterambere igende igenda neza ubu rero ubu leta zunze ubumwe za amerika zikaba zibonekana yuko ziri ko zikuramo akarenge ibyo byose byaciye ibintu byaciye bituma iyo migambi myinshi yari yategekanijwe n'iyo yarizwe mu nama zaheruka imera nk'isubiriye inyuma cyangwa itagenda ku muvuduko yari isanzwe iriko ndabashimiye gerve nawe nyine araduteye akamo ku murongo wa telefone uratwumva gerve
ndabumva gerve uduteye akamo uri he ujumbura mu burundi ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubishikirize mwari kumanza mukabaza abatumire kugira ngo cenza gushikiriza icyo mbaza ikibazo ndakubwira abatumire amazina yabo ego hari umushinga ntahe zenoni cenzi ni umuhinga mpanuzwajambo ku bibazo bijanye na politike n'ubutunzi ari muri canada hamwe na onesforo minani akurikiranira hafi ivyerekeye politike ari mu gisagara ca durban muri afurika y'epfo
ego hanyuma murakoze cane jewe ikibazo nashaka kubaza muranyumva ndabumva muje duge kw'ijambo ikibazo nashaka kubaza ni na cane cane ivyerekeye ibi bibazo biriko biraba haba biturutse ku mugabane wacu wa afurika iki kibazo kiriko kiraba urabona ko impunzi zitari nke ziriko ziraza haba ziturutse ngaha mu burundi ndetse no mu bihugu bibanyi je nashaka kubaza mbega none n'uruhe ruhara bariko barashaka kugira ngo kabisa kino kibazo gihagarare kuko ni ibintu biriko biratuma wanashima bisubiza inyuma iterambere haba muri bino bihugu by'iwacu ni ukuvuga ibihugu byo muri afurika kandi burema iyo umubanyi atamerewe neza nibaza n'uwundi ko atoca aryama ngo aryoherwe mbega none n'uruhe ruhara bariko baragira kugira ngo kameme habe amahoro n'umutekano kugira ngo afurika twumve ko itekanye imerewe neza hanyuma tujya ku bikorwa by'iterambere duhiganwe n'iyindi migabane yaba ya burayi cyangwa umugabane nka amerika n'iyindi aba muvuga ngo niki bariko barakora mugomba kuvuga bande ndiko ndavuga wanashima abo batumire dufise uno munsi bajerwe ibibazo bya politiki murakoze yego mwamwishyura umushinga ntahe ni cenzi yego nagira ngo ndamutse gerve abi bujumbura avuze ati turafite ikibazo muri iki gihe yanamutegereye ati turafite ikibazo cy'abariko barahunga hirya n'ino hari abahungira mu burundi hari abahungira hari abarundi kumbe nabo bariko barahungira n'ahandi ati iki kibazo ni ikibazo gikomeye ati none abo dusangiye gupfa no gukira ari ababaye ari abari kure yacu ibyo ari byo byose dusangiye gupfa no gukira none iki kibazo ntibodufasha tukagitorera umuti umenga nicyo yabajije nagira gerve ndamu abonye ikibazo cyiza cyane kandi cy'ukuri kandi kiriho umubanyi umubanyi niwe muryango ubu niko abasoko niko batwigishije
nibyo kandi dutekerezwa kugerurira abandi iyo ni ni impamba badutekereye abasokuru bacu bati wa mwana we utegere ko wewe uwo musangiye amaraso si we mu- mu- mu by'ukuri muvuka uwo muvuka n'urya musangiye aho muvoma n'urya musangiye uburagiro n'urya mus- n'urya mwegeranye n'urya muhana urubibe urya umubanyi niwe muryango mwene wanyu kumbura ari hakurya y'urugo mwene wanyu ku- kumbure ari mu kindi gihugu uyu ntazogutabara uzogutabara n'uyu o urira akumva cyangwa akarira ukumva nicyo batwigishije kandi baragishimikiye ko kandi karatubakiye uburundi ubu rero abarundi uwo mugani yondera abasokuru badusigaranye iryo ragi basa n'abaryirengagije aba mbere na mbere bategerezwa kuvuga bati umubanyi ni we muryango ni twebwe ntidusunagure rero uyu mubanyi tubana ngo ni uko ari umuhutu ntidusunagure rero uyu mubanyi tubana ngo ni uko ari umututsi maze rero akabi kava iwacu tubanze twivure tubanze twebwe nyine tu- tu- twisubire ko turiko turisangurira ko kandi si igihugu twari dukwiye gutegera no kwiyumvira iragi abasokuru harya bubaka uburundi bakabubaka bakabwubaka bavuye birya nino abubatse uburundi ntibasa ntibavuye hamwe ntibaturutse hamwe ntibasangiye amaraso ariko barageze ahantu bagira bati igikuru si ugusangira amaraso igikuru ni ugusangira ugupfa no gukira umubanyi inzu yiwe ihiye ntagiye kwizima yanje iraka umubanyi atagira agacanwa kamuhe atagira akabuto kamuhe ejo nawe uzomukenera murakoze ese nawe uzorira ntazokumva icyo cyari cyari icyo bubakiye ko ibihugu no mu migenderanire y'ibindi bihugu n'uno munsi iryo jambo twari dukwiye kubyibuka ndetse tukaryigisha n'abandi reka hari abaryibagiye murakoze baryibagiye iryo ni ni ingabirane zidasanzwe jeruve dushaka dushaka gukira tubanza kwikiza twebwe nyine kwikebuka abandi bakaza batubirira kuko nibaza baza kurondera inyungu baza kudufasha gusubira hamwe murakoze Eh, ndashaka mbaze onesiforo minani kuba afurika y'epfo n'umuryango n'ishyirahamwe ry'ibihu- ry'ubumwe bwa afurika eh, bya- byiremerewe mu mugwi g20 ni ikihe cyizere byari byabyuye umuntu afatiye ku biriko biraba ubu ni ikihe kumbura icyo cyizere gishobora kuba cyaragabanutse ku banyafurika Eh, urakoze cyane eh, kuri icyo kibazo Eh, icyo kibazo ndaza kucishura eh, ndongere eh, mperere no ku eh, ndishure muri make ni ku byo eh, umushinga zeruve yabajije Eh, muri make eh, kubona eh, afurika y'epfo hamwe n'ubumwe bwa afurika bari baremerewe bakinjira mu muryango wa g20 Eh, byari bifite bifite akarusho kanini kuko em, eh, afurika muri rusange eh, ikigira eh, ijambo ikongera ikagira n'uruhara rwo kugira ngo eh, na cyane cyane ibibazo eh, mu, mu, mu by'ubutunzi no muri politike ku mugabane wa afurika bikamenyekana hama bikongera bikigirwa hamwe eh, n'i- n'ibindi bihugu bikomeye kugira ngo eh, kugira ngo eh, ibibazo bimwe bimwe na cyane cyane byinshi muri kino gihe bishobore eh, gutorerwa umuti hanyuma eh, nongeye kugaruka ku bijyanye n'ikintu coba kiriko kirakorwa eh, kugira ngo eh, indyane eh, z'intambara ziri muri afurika zongeye kwaduka kugira ngo zitorerwe umuti Eh, je novuga nti eh, muri make eh, africa africa eh, eh, african union ariyo umuryango w'ubumwe bwa afurika eh, nkabona ko eh, bari bakwiye gukoresha bari bakwiye gukoresha eh, kano eh, iyi opportunity bari baronse yo kuba bari mu eh, mu mugwi wa g7 eh, na cyane cyane mu gufata mu minwe ibibazo bihanze afurika na cyane cyane turazi intambara ziri muri eh, mu buseruko bwa kongo ziriko zituma eh, impunzi z'abanyafurika zongera zigwira ziza mu bihugu bitandukanye zongera zigatandukira no ku mugabane wa afurika kugira ngo ibyo bihugu eh, bigire kugira ngo izo njyane zigabanuke kuko ugiye urumviriza hirya no hino amakuru avugwa eh, intambara yo muri este eh, ya Kongo Mu buseruko?
bwa Kongo mu buseruko bwa Kongo eh, imaze kubonekana yuko eh, ni nk'intambara ya Afurika kuko nubwo itari mu bihugu byinshi mugabo urabona bimaze kuvuga yuko u Rwanda rubifitemo uruhara eh, Uganda bumaze kuvugwamwo Kongo nayo ubwayo iri mu ntambara eh, Afurika y'Epfo eh, nayo bamaze kwivugamo ko yarahaburiye abasirikare u Burundi uko Eh, bica bibonekana yuko yamaze kuba intambara ya Afurika rero eh, tubona yuko Afurika eh, umuryango wa Afurika eh, Africa Union igomba kugira uruhara runini rwo kwiga ayo matati bakaraba imyanduko y'amatati bakaraba ukuntu eh, ayo matati yoshobora guhera- yoshobora guhagarara bidaciye bidakoreshejwe n'inguvu za gisirikare nk'uko eh, umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo sivile amaposa yabishikiriza aravuga ati eh, umugambi wariho na cyane cyane muri kino gihe wari uko kugira ngo eh, a- a- eh, inkoho eh, zi- zi- umunwa w'inkoho uhagarikwe umunwa w'inkoho bawuzibye kugira ngo eh, afurika ibashe gutera imbere kuko iyo muri afurika habaye agahengwe habaka igihe gito hakongera hakaduruka hakaduka intambara hirya no hino rero ndibaza yuko urabona ko eh, umugabane wa afurika ibihugu byinshi eh, bi- byatangiye gufatira ibihano u rwanda bagwagiriza yuko rufite uruhara mu ntambara ziri muri kongo nubwo u rwanda nabwo rutabyemera ariko eh, jewe ndiko ndarabira hafi ku bibazo bya politiki na diplomasi umenga afurika eh, isa n'iyasinziriye kuko eh, ugiye kuraba aho ibihugu byo ku mugabane wa burayi na amerika aribyo bitangura gufata ingingo kugira ngo barabe yuko botorera umuti ikibazo cyo mu cya afurika Eh, mbona yuko afurika yoyo ubwa mbere yari gutangura kuba iya mbere kuko niyo ibi- yegereye ibyo bihugu birimo intureka nibo babibona nibo ba- banabiganira kenshi bagafata icyemezo cyotuma eh, kandi bitonze bahagaze neza bagafata icyemezo cyotuma zirya ntambara zitarandagata zitaba intambara zirezire zibamo n'ibindi bihugu byinshi kugira ngo zizabe zifata igihe kirekire guhagarara kugira ngo abanyafurika ntibabandanye bahunga ari benshi nyabona kugira ngo imigambi yo kwiteza ko yo guteza imbere ya afurika aba ariyo iza imbere y'ibindi cyane rwose rero aho bica bibonekana yuko eh, indongozi eh, za afurika n'abarongoye umuryango w'ubumwe bwa afurika ko bagomba gufata iya mbere gusumbya abandi bari ku wundi mugabane w'isi eh, bakaraba ukuntu eh, bo- bogira icyo bakoze kugira ngo eh, ingoreka ziri mu buseruko bwa kongo zihagarare zitarinze gushika kure kugira ngo eh, bitume eh, afurika yongera iguma yinjira mu bukene eh, buniniya cyane rwose Murakoze.
na cyane cyane muri kino tuge- muri kino gihe tugezemo murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone emmanuel aratwakuye emmanuel uratwumva ndabumva nitwe dukura emmanuel ndi i kigali mu rwanda mu karere ka kicukiro ufise ikibazo ubaza icyiyumviro ushikirize aha icyumviro ngewe navuga muri rusange ni afurika yacu ngewe mbona ukuntu bimeze afurika yacu itagifite abayobozi dushobora kubona bafata ibyemezo bikomeye nk'abo twari dufite urugero nka magufuri robert mugabe aba nabo ni abayobozi bafataga ibyemezo bya- byahinduraga gahunda mu bihugu byabo mu bigendanye n'iterambere ikindi turamutse dufasha afurika twese nk'ibihugu bya afurika tukabaha ko idolari tutarishaka mu bihugu byacu byatuma tugira ifaranga rihuriweho ryatuma buri gihugu cyose gishobora kugirana imishyikirano n'ikindi mu bigendanye n'iterambere mu bigendanye n'ubuhahirane n'ubukungu kuko ibintu bigorana ni ugufata icyemezo ikindi natwe dushobora kuba twakikorera ibikoresho by'ikoranabuhanga ducu- bi- biva mu mabuye ducukura za gasegereti zivamo za batiri n'ibindi bitandukanye by'ibikoresho by'ikoresho by'ikoranabuhanga mu gihe dushaka ibikoresho nk'ibyo tukajya kubitumiza mu mahanga twashaka guteranya tukajya kuzana ibintu mu bushinwa tukiteranyiriza ino ariko natwe dufata umwanzuro wo ko twakiteranyiriza ibyo byacu tukabikora mu bigendanye n'amabuye ducukura mbona ko afurika aribwo yatera imbere kuruta uko twahora duteze ku banyaburayi cyangwa se aziya amerika n'ahandi kuko nk'iyo nama ubwayo ni ukuza batuza no duhenda abana batubwira batubwira inyungu dufite muri ibyo bihugu byateye imbere byakize kandi kumva ahubwo bashaka kugira ngo baze badukuremo ibyacu ibyacu nk'amabuye y'agaciro baze basahure ubutunzi ibintu by'ibiribwa yewe mbona yuko icyiza ari uko abayobozi ba afurika bose bahurira hamwe niko ngewe mbibona hanyuma bagafata icyemezo bakagira bimwe na bimwe birukana byaba gashaka buhake murakoze ndabashimiye cyane yari emmanuel aduteye akama ari mu rwanda umushinga nawe zino nicaye nzimwo mwishura mubona gute icyumviro yashikirije emmanuel Eh, imbere yo kwishura kandi cyo gushyigikira umushingantahe manuel byashyikirije nagira mbanze ngaruke gato ku kibazo gikomeye kandi kiduhanze twebwe ubwa mbere na mbere abarundi abanyarwanda abanyekongo ubwa mbere na mbere ni twebwe twebwe bene gihugu twebwe bene burundi bene rwanda bene kongo ikibazo kiduhanze gikomeye kiri kirakomeye kirakomeje hanyuma rero hariho ukuntu tucita kutariko ikibazo ikibazo cya- cy'umutekano muri karya karere dusangiye harya tuba twese ni uko ubu muri iki gihe bavuga ba- hari abavuga bati twebwe tubona ko ah, iki kibazo ari ikibazo cy'ubwoko hariho abo bantu bavuga gutyo ngo ni ikibazo ngo cy'abahima ngo n'abahutu abo ubu nibo ni- nibo biranduzi byaranduye isi abo ubu nibo bariko barakora amarorerwa icyo ni ikibazo uko kuntu babona ya kibazo cy'ikongo siko kimeze ikibazo cy'ikongo gifatiye imizi imizi kifise imizi ya kure ku basokuruza abasokuruza bacu karya karere imbere y'umuzo w'abanyamahanga cyari kidukwiye cyari kitubumbye twese rego niko abami ibihugu byararwana intambara isanzwe ariko intambara yo guhonya ubwoko oya oya barapfa urubibe barapfa ubu- a- abageni barapfa ibi n'ibi bakarwana ariko kugira ngo bavuge bati ubu na- ni abahutu bo mu rwanda bariko bararwana n'abatutsi bo mu rwanda cyangwa abatutsi bo mu burundi bariko bararwana n'abatutsi bo mu n'abahutu bo mu burundi cyangwa abanyekongo bariko bararwanya ngo abahima ibyo ni bishasha ni bishasha kandi tutavyirinze wa muntu tongera wa muntu watsa uwo muriro wa muntu wewe uriko uravuga mwene ibyo ibi nibyo byaturiye uburaya kuri hitler nibyo byaturiye namibiya kuri ku ntwaro ya ikidagi mu mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na gatatu nibyo byaturiye armenia mu gihumbi kimwe- mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na cumi na gatanu nibyo byaturiye u rwanda muri mirongo icyenda na kane nibyo bigira bisubire ngo ni abahutu n'abatutsi cyangwa abahutu n'abahindu icyo kintu kivemwo kandi si abanyamahanga bakiduha ndabizi ko harimo iragi ryabo ariko hari hageze ko dukurikiza imico yacu y'abasoko byo narumvirije umukuru w'igihugu cya kenya umushingantahe w'abashingantahe mu bice kumenya yange Ego, avuga ati perezida Tshisekedi wenyine yara- yaremeye imbere yacu imbere ya twese avuga ati yewe ndemeye ndemeza ko emu venti twa emu mirongo ibiri na gatatu ari abanyekongo si abanyarwanda rero ko yavuze si abanyarwanda rero si abatutsi ariko barwana n'abahutu oya si abatutsi si abahima bariko barwana n'abahu- n'abahutu oya ni abanyekongo b'abatutsi bariko barwanira agateka kabo iryo jambo ruto yavutse kandi niryo kandi se sangura murabe mu buzima bwacu bwose kuva kuri ba sokuruza imyaka ibihumbi ibihumbi birenga mirongo itatu maze rero izo mpunzi ziriko zirahunga mu by'ukuri ni uko tutariko turatorera tuta- tutariko turabona ikibazo uko kiri turiko turagica iruhande tucita ukutariko umaze kwita indwara ukutariko umaze kwita ukutariko uba uriko uraja mu nzira yo gutanga umuti atari wo muri make kubera tubandanye mu- icyiyumviro cya emmanuel kavuga ko ibihugu byo muri afurika bikwiye gufata ibyemezo bigakoresha amatungo kama bifise eh, kugira ngo bishobore eh, guhingura ibintu bishobora kuvamwo nk'ubuhinga bwa none aho kuzera eh, ku buhinga bukorewe hanze baza bagatwara ubwo butare mu nyuma bakabigurisha ibivuyemwo ku biciro biri hejuru yari aravuga ko hakenewe ko ibihugu byo muri afurika bifata ingingo ingamba zo gushyira ku ruhande ibyo byiyumviro byabo yise eh, ba gashakabuhake nibaza ko ari nk'abakoroni muri make mwokivuga wi Eh, yewe ndari nagira nkenguruke nsubire kabiri gatatu gukengurukira emmanuel emmanuel iryo jambo yashikirije ni iry'ukuri gushimye kandi yewe biragaragara wewe uri umunyafurika wewe urimye n'igihugu wowe urongoye bene gihugu bigishe subiramwo babwira uti akazoza kanyu ni mwebwe kari mu minwe yanyu ntikari mu minwe y'umunyamahanga uwo ari we wese nyabura nyabura abanyafurika nibiyegeranye maze bakoreshe ubuhinga bafite bakoreshe itunga bafite bo- bonyene bahingure ibyo bashora bakibikura mu kuzimu atana kamwe ba- bongeye ko oya maze bakire ubwo butare bwabo babanze babuhingure baze bashorere mu mahanga i- i- i- inzahabu i- ikigurishwa yuzuye yujuje kandi ifise agaciro kari hejuru cyane twebwe manuel abivuze neza umenga ni umwigisha wo muri kaminuza ya minuje avuze ati twebwe dushora mu by'ukuri i- i- utwacu nk'uko twavuye mu kuzimu nta ka- biba bifite agaciro gatoya ubusa ntacyo- nta kavamwo ariko abandi bakuramo inyungu itagira uko ingana bagatu- bigatuma batera imbere u rwanda raba nama ndabivuga mu myaka mirongo itatu aho u rwanda rugeze kubera ko bakurikije icyo cyiyumviro cya manuel Murakoze.
Raba, ibintu bamaze gushora mu mahanga biha- bihinguye ndabibonye ino muri canada bihinguye ipiripiri ihinguye ntibapfa kwishora gutyo oya bashora imaze guhingurwa i- ishishiriye neza icyayi iru- ipiripiri utwo tuntu duto duto ariko bakunguka inyungu ikomeye ntabwo u rwanda rugeze ntabwo u rwanda rugeze mu mu itunga nta peteroli nta ki ayo mabuye bavuga ba- ni ava hariya mu by'ukuri utuntu dukeya ubusa ugereranije n'aho u rwanda ruteje kuyungurura gucekera ibintu byose itunga ryose ari ubutare ari ibirimwa ari i- i- i- amafi ari icyayi ibintu byose bakabihu- bakabihingura ku buryo muri ibihugu by'i buraya ubu basigaye birukira murakoze ibyakozwe mu mu rwanda Ndabashimiye.
Aho u Rwanda rugeze, aho u rwanda ruteye ndabashimiye kajya agahugu gatoya ubusa bw'ubusa babwita singapore ya ngiyi nzira rero afurika yo itegerejwe gufasha Ngi- nguwo umuco ngiki kiyumviro cyiza bagize kandi ntibamvuye kure murabizi gira amahoro murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri isanga turiko turavuga ku nama iherutse kuba y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru b'ibihugu bigize umugwi g20 yabereye muri afurika y'epfo ikaba yarangiye mu mpera z'ukwezi kurangiye badashoboye gushika kumvikana ku itangazo ryasozera iyo nama ndi kumwe n'abatumire umushingantahe zenoni cainzi umuhingampanuza jambo ku bibazo vyerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara ca toronto muri canada na onesfo minani akurikiranira hafi ivyerekeye politike ari mu gisagara ca durban muri afurika y'epfo ndashaka imbere y'uko mbaza onesfo uh, tufise egide ku murongo uratwumva egide yego ndabumva Egide uri he ndi mu rwanda mu majyaruguru y'igihugu ufite ikibazo ubaza batumire ikiyumviro ushikiriza wishikirize Eh, mfite ikibazo mukibaze nabaza aba batumizwa ni ese ko afurika ibihugu bi- mbega inama zikunda kubera muri afurika ni ukubera iki ziraba ariko kugira ngo imyanzuro ijye mu bikorwa dusanga ari ibintu bikomeye nkatwe b'abaturage kuko inama zose ziba usanga kugira ngo nk'umwanzuro baba bafashe gushyirwe mu bikorwa bigoye murakoze ndabashimiye ego namwe murakoze onesifome nani mwo mwishura Egide murakoze cyane rwose Eh, ku kibazo egide ashikirije yego eh, nk'uko eh, ya- abi- abazize ati eh, inama zirabera ku mugabane wa afurika ariko kugira ngo hafatwe in- ya- ingingo zafashwe zigende zikurikizwa eh, ugasanga ni ni ibintu byoroshye cyane hanyuma eh, abanyafurika eh, bato bato ku rugero ruciriritse ugasanga ingaruka nibo zigenda zigarukako ego eh, uko abivuze niko biri kuko eh, niko kenshi bigenda byibonekeza na ni nacyo gituma mu hagati muri iki kiganiro twari twagiye tuvuga eh, dusaba yuko eh, abanyafurika na cyane cyane eh, indongozi eh, muri kino zirongoye ibihugu bya afurika ko bagomba eh, kwitaho cyane cyane ibibazo bya afurika ka- baka- bagakora ari nk'abanyafurika kuko eh, ibyo ashikirize ibyo abazize nibyo byibonekeza cyane rwose aho inama ziba ugasanga eh, ingingo zafashwe ntiziriko zigenda zikurikiza kubera na cyane cyane indongozi eh, usanga iyo ziguye bo- eh, bibonekana yuko eh, inama ba- bazifata ko ari uruze iwabo utamenga ntibaserukira abanyafurika rero twege eh, eh, mu- mu mu mwihezo wacu nicyo gituma tuguma duhamagarira abanyepolitike na cyane cyane ingengo indongozi muri politike n'abarongoye ibihugu bya afurika kwama babe bashyira umwitwarariko na cyane cyane ku iterambere rya afurika ugiye kuraba nke muri iyi nama nyene eh, iheruka kubera muri afurika y'epfo eh, umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo yaragarutse eh, ku kuntu eh, a- afurika bagomba kwigira hamwe bagashyira imbere cyane cyane eh, icyo bita innovation ni ukuvuga em, eh, mu kwiyumvira mu gushyira imbere ubuhinga ha afurika eh, igomba gukora eh, ibintu byayo bakagurira amahinguriro yaba amahinguriro akora ibintu ubu byu- by'ubuhinga nka za orudinateri amatelefone imiduga byose bigahingurirwa ku mugabane wa afurika kugira ngo eh, bishobore ku- gu- gu- kuzana ubuzi eh, c- bwinshi muri afurika kugira ngo eh, na- n'ibintu bishobore kuzimbuka ibyo bica bituma eh, ubukene bugabanuka kubera eh, abanyafurika eh, ibintu biba bituzimba kandi usa- dusanzwe dufite amikoro mato Eh, nubwo bigenda bigorana mugabo ako kamo karumvikana eh, barakumva kuko ugiye kuraba mu nama zagiye ziraba zabaye muri iyi nama mu byagiye bishyikirizwa icyo kibazo barakigarutse ko eh, na cyane cyane n'abanyafurika y'epfo abaserukira imigambi yabo icyo kibazo barakigarutse ko yuko afurika ikwiye gufata hanini hanini em, eh, ibibazo byayo ikabishyira mu ntoki no gu- no guteza imbere amahinguriro muri cyane cyane n'ibyo guhingura imiti nk'ubu amerika yagabanuye imfashanyo yahora itanga yatanga muri nasiyozini yatanga mu mu gisata cy'ubuvuzi eh, bakabona yuko muri afurika bakwiye gushyira imbere umugambi wo kugira ngo icyo gisata gitere imbere cyane rwose kugira ngo imiti ntizimba cyane rwose em, ubuvuzi butere imbere ku mugabane wa afurika yego Eh, icyo kibazo ni inkoramutima nk'uko- eh, icyo kibazo ni inkoramutima nk'uko kibajije ariko kigenda kigaruka mu manama menshi agenda aba muri afurika eh, tukaba twizeye yuko eh, indongozi za afurika eh, na- nazo zikwiye kwikubita agati icyo kibazo bakakurikiranira hafi nashaka ndababaze kandi eh, ku rwego rw'abakuru b'ibihugu b'umugwi G20 inama yabo izoba mu kwezi kw'icumi na kabiri niba ntihenze eh, ngaho muri Afrika y'Epfo aho Afri- Afrika y'Epfo izoca ishikiriza ubuyobozi bw'uwo mugwi eh, yari isanzwe ariyo ifise ibushikiriza leta zunze ubumwe za amerika mwavuze ko icyizere bari bafise bafatiye ku nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega batashoboye kumvikana no ku itangazo risozera inama bakoze ku bijanye na ku rwego rw'abakuru b'ibihugu hari icyizere abanyepolitike ngaho bafise n'abanyagihugu canke gisa n'icyagabanutse bafatiye kuri iyi nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega bo mugwi G20 icyizere si cyinshi cyane rwose kuko eh, uravye eh, ukuntu inama yatanguye n'uko eh, yaheze kuko abafite uruhara runini cyane cyane nka leta zunze ubumwe za amerika eh, zaramaze kwerekana aho zihagaze ziravuga yuko mu gihe em, mu gihe afurika y'epfo ariyo izoba iyo igihagarariye cyangwa izoba ihagarariye kumbure ni muri kazoza izoba ihagarariye em, uwo mugwi wa jeseti ko eh, amerika Eh, umugwi wa G20.
itazokwita- umugwi wa jevene umugwi wa jevene ko amerika itazokwitaba ivyo biganiro bica bibonekana yuko eh, in- eh, ingaruka mbi canke inzitizi zozo zigumaho kuri ubwo eh, nk'abanyepolitike bo- bo muri afurika y'epfo benshi ba- barerekana yuko uh, umenga ico- iyo nama nta nta kamaro ikimaze ariko eh, inama ibikorwa eh, ndibaza ko bizobandanya kandi izoba n'abandi bakuru b'ibihugu bazoyitaba Eh, hanini hanini ni uko nk'abazoba baserukiye eh, umuryango w'ubumwe bwa afurika hanini hanini bokongera bakagaruka eh, ku bazoba bayitavye bagashikiriza neza na neza cane ku bintu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe na cane cane eh, ihindagurika ry'ibihe riko rigira ingaruka mbi zikomeye cyane rwose ku isi eh, na cyane cyane afurika muri rusange kubera dufite eh, amikoro make yo kugira ngo eh, twirinde eh, eh, ibiza bituma n'ihindagurika ry'ibihe aho imvura igwa ikagwa ari nyinshi iyo izuba ryatse ikaka ari ryinshi bigatuma haba ingaruka mbi eh, eh, ku bidukikije no, no, no, no ku bantu rero eh, twebwe tubandanya duhamagarira akamo ku ndongozi za afurika ko icyo kibazo nubwo ari ikibazo kiraba eh, umubumbe eh, kiraba isi yose muri rusange ariko eh, natwe muri afurika tugomba kugifata mu minwe eh, tugakoresha u- ubutunzi n'uburyo dufite tukabufata neza eh, tukabucunga neza kugira ngo eh, bugire icyo icyo butumariye Mm, Ubundi ndabashimiye.
bwo, nk'uko mwari mubajije eh, bi- byamaze kwerekana yuko kubera amerika ariyo yahise uruhagara runini eh, muri uwo mugambi eh, yama- isa n'iyimaze gukuramo karenge mu bice byinshi bitandukanye eh, byamaze kwerekana yuko eh, icyizere si cyinshi umusaruro wagomba kuva eh, mu- muri iyo nama na cyane cyane kuri murakoze kino kiringo iyi nama yarigezeko hasigaye akanya gatoyi cyane umushinganeza none cyanzi hari ijambo rya nyuma icimviro cya nyuma mwoshikiriza mu majambo make cyane ego cyane fideli jewe ku bwanjye ikibazo nyamukuru kiri mu minwe yacu abanyafurika ikibazo cya afurika kiri mu minwe y'abategetsi ba afurika abategetsi ba afurika benshi ibyo bituraje ishinga ntibarimwo ntibarimwo bari mu bindi byabo iyo niyo ndwara mbi ya mbere kandi abanyamahanga ntitubatunge urutoki tubanze twitunge urutoke twebwe nyine dutunge urutoke abaturongoye muri afurika ibihugu mirongo itanu na bingahe tubanze dutunge urutoke abo nibo kibazo gikuru Murakoze.
ariyo tuzingamitse uburyo buriho abakozi bariho abanyabwenge bariho ariko afurika muri rusange Murakoze.
irabuze indongozi ndabashimiye cyane murakoze abatumire yari umushinganeza none cyanzi umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo byerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada na Onesphore Minani akurikiranira hafi ivyerekeye politike ari mu gisagara cya Durban muri Afrika y'Epfo twariko turavuga ku nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega bo mu gwi G20 iherutse kubera muri Afrika y'Epfo aho batashoboye kumvikana ku itangazo yayisozereye n'ingaruka bishobora kugira cyane cyane ku mugabane wa Afrika shimira abatumire nshimire namwe mwese mwashoboye gukurikirana ikiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ndabatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mukurindira mwese mugira ibihe byiza
ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa whatsapp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in red with your astonishing beauty. Oh, you could not make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. yeah. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I- you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord out of a million. You stand as one, they are standing one. Mm. I look into your eyes, girl. What I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen. The girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. yeah. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen, and I know, oh yes, I know. You are my African queen, and I know. See, I know. See, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's His love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body, and my money.